Iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika. ijwi rya amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyayo mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti na mu bagenzi turi kumwe kuri ino saha kuri uno munsi wa kane itariki zitanu z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri studio gatanu i washington dc muri kumwe na oriane itanga ishaka itaramije ibiganiro vyo kuri ino saha kaze mwese tondo niho naciye mu nama ndaca ku mutakura mu kamenge ubu ngeze kuri shanike naho nyene haba no muri asiatique hose mbonye sitasiyo imwe gusa niriko iragitanga uyu ni umwe mu bantu babonye ukuntu igitore cari ikinanira abahinga i bujumbura kuri uyu munsi wa kane igitorosi cyo twimburiye ngaha iwacu aho gisanzwe gica barahimbaza cyane umunsi mukuru wa pasika eh, ku buryo rero haciyemo n'umunsi umwe canke ibiri abapakiye badapakira eh, bica bihungabanya iryo tangwa ry'igitoro uyu nawe ni leonidas sindayigaya umuvugizi w'ubushikiranganji bw'amasoko ntanganguvu hasigura igituma muri iki gihe hari ubukene bw'igitoro i burundi izo nkuru rero turazibashikiriza reka duhere kuri iyo nkuru mu gisagara cya bujumbura haribonekeza ikena ry'igitoro co mu bwoko bwa essence ku masitasiyo make agifise hibonekeza imirongo miremire y'imiduga Ah, abakenera ico gitoro basaba ko ico kibazo cotorerwa umuti kuko gituma haba agahombo ku butunzi bw'igihugu ubushikiranganji bw'amasoko ntangaguvu bwemeza ko ico gitoro kizoba cabonetse mu mpera zino ndwi vyinshi kuri ino nkuru mugenzi wacu Raymond Nzimana ahibonekeza imirongo miremire niho haba hari igitoro cyo mu bwoko bwa essence aho naho ni nko kuri sitasiyo kinindo city oil sitasiyo iri hafi y'ikigo mizeviva sitasiyo oredi golf hamwe na sitasiyo iri ahazwi ku izina rya katikati hose abo twahasanze bemeza ko bari bazungurutse ahatandukanye barahebura bakavuga ko ikibazo cy'igitoro mu burundi cyabaye akananira abahinga tondo niho naciye mu kinama ndaca ku mutakura mu kamenge ubu ngeze kuri shanike naho nyene haba no muri asiatique hose mbonye sitasiyo imwe gusa niriko iragitanga cyose nticagitanze urumva ni surprise kuri twebwe kuko twari twibaza ko ingwane zaheze z'igitoro mugabo urumva ko zibandana ikibazo c'igitoro catubanye ndase nga vrema ni nka twebwe kuva mu gatondo ntonze nabuze esasi sindaronka aha bose yategemeye ko ndamushira vresema n'ubu urabona sindashikirwa sinzi naho nza gushikirwa ikintu kwe tutabona twingene vyogenda vrema ikindi abo banyagihugu bakoresha igitoro cyo mu bwoko bwa essence bahuriza ko nuko ubukene bw'ico gitoro butuma haba agahombo kanini haba mu gihugu eka no mu miryango bagasaba ko koga ibishoboka kugira ico gitoro kiboneke ntituronka veresema uko bikwiye nuko bibereye kandi ikindi ca kabiri naco benshi bagashira mu- muri transport amataxi mu nyuma bakora bakazikurayo kubera babona bibo- bigoranye nk'uya twara dushobora kugira veresema ya, ya 15000 par jour par mois tukagira ibihumbi amajana na mirongo itanu ariko rero gushika ubu uye turonka amafaranga angana n'ibihumbi ijana na mirongo itanu ibihumbi ijana ugaca usanga ibitoro babidugije kandi ico gitoro ntitukironke uca usanga tu- ataco turiko turakora ntituronke n'iyo veresema ugasanga tu- je ndi umushoferi tuko ntituriko turahuza n'umukoresha wanje Ikibazo gitoro bakidugije ariko dusaba yuko coboneka kugira ngo imirimo ibandanye kuko ubu unye uko nabivuze ubukene busanzwe buhari ubu gitoro naco kikabura ko ivyashara ivyimburwa biva ruguru bimanuka ibujumbura canke iva ibijumba biduga vyose bizanwa n'imiduga imiduga itabonetse umva ni hahandi uramutse n'akaronse agiye bubiza nawe cashika bizimba kuko aronse igitoro nawe arusha urabona mu miduga iri aha abantu benshi bakoja mu biro baza kurondera igitoro twifuza rero ko ingufu zose zokora kugira ngo igitoro tukironke bitatugora ni ingorane nk'ubu ibi- ibi bibaye iminsi ibiri canke itatu hari ibintu byinshi bipfa by'ubuzi abikorera utwabo abakora muri leta urabona ni ibintu bidasanzwe zini ngorane zidasanzwe twifuza ko umuti wokwama wiyigwa abashikiranganje bakavyiga mu nama nshingamateka bakavyiga kugira ngo ingorane y'igitoro ntisubire kuboneka mu gihugu cacu mu bushikiranganji bw'amasoko ntanganguvu barahumuriza abakoresha ico gitoro ko mu mpera zino ndwi kizoba cabonetse leonidas sindayigaya avugira ubwo bushikiranganji asigura ko vyatumwe n'ihimbazo ry'umunsi mukuru wa pasika igitorosi cyo twimburiye ngaha iwacu aho gisanzwe gica barahimbaza cyane umunsi mukuru wa pasika eh, ku buryo rero haciyemo n'umunsi umwe canke ibiri abapakiye badapakira eh, bica bihungabanya iryo tangwa ry'igitoro Eh, ngaha iwacu mu bisanzwe iyo ibintu bimeze neza hinjira igitoro hafi y'ilitiro ibihumbi amajane ku munsi urumva rero habaye nk'iminsi ibiri ata gitoro cinjiye biratuma habaye igihungabano mugabo twizeye yuko muri iyi minsi ya vuba ngira ngo mu mpera z'indwi eh, ico gitoro uko guhungabana kuza kwaheze abajijwe nimba hari icubwo bushikiranganje buriko burakora kugira ntihasubire kuboneka ikena ry'igitoro kubera iki canke kiriya sindahigaya yabwiye ijwi rya Amerika kubushikiranganje bugiye gusanura ibibanza bizoshirwamwo igitoro c'intega bizoza ivyo bikazotuma habikwa amaritiro y'igitoro ashobora gusahiriza mu kiringo c'amezi atatu ububiko bw'igitega eh, mu bisanzwe busanuwe buf- bushobora kubika litiro miliyoni mirongo ibiri bwa sepe bushobora kubika miliyoni zishika cumi na zine bwo eh, bw'abikorera utwabo nabwo buri mu kugurwa vuba kubika miliyoni mirongo ibiri nyene z'igitoro aha iwacu mu bisanzwe dukoresha hagati eh, y'ilitiro miliyoni cumi na zibiri na cumi na zine ni ukuvuga yuko nk'ubwo bubiko bwose eh, bus- bukora hamwe twaba dufise nk'amezi atatu atangwa n'igitoro dufise naho hari ikindi kitumye kumbure kidashobora gushika ubukene bw'igitoro cyo mu bwoko bwa essence bukaba bwatanguye kwibonekeza mu gisagara ca Bujumbura mu mpera z'indwi turangije mu gihe hari amasitasiyo avuga ko amaze indwi zibiri atagira ico gitoro ikena ry'igitoro cyo mu bwoko bwa essence ryaribonekeje mbere no mu kwezi kwa mbere kuno mwaka wa 2018 aho ubushikiranganje bw'amasoko ntanganguvu bwaca bufata ingingo yo kuduza igiciro c'ico gitoro ivyaciye bituma n'ibiciro vyo kwiyunguruza biduzwa i Bujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi ry'amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi rya amerika radiyo yanyu
amakuru arabandanya mu rwanda naho bamwe mu banyagihugu bo mu karere ka rusizi baratakambira leta y'u rwanda bayisaba imiti yica udukoko turya ibigori abaremyi bo mu karere ka bugarama baratinya ko bazohura n'amapfa kuko utwo dukoko dutuma bateza ubuyobozi bw'akarere buvuga ko hari imiti n'imigambi yo guhangana n'iyo ndwara y'utwo dukoko inkuru ya mugenzi wacu claude ganza munyamagana uyu mwaka ubu uko ibigori biri kumera biri kuzamukana na ya nkongwa ku buryo nta muntu ushobora kuzasarura ikigori ni ukuvuga ngo iki kibaya cyose ni nkongwa gusa n'umwe mu baturage bahinga mu kibaya cya bugarama mu murenge wa bugarama mu karere ka rusizi mu ntara y'uburengerazuba we na bagenzi be bahangayikishijwe bikomeye n'icyorezo cya nkongo idasanzwe imaze kugaragara ku buso hafi ya bwose bw'ikibaya bahinzemo ibigori iyi nkongo ifata ibigori bimaze kugera kuri santimetero makumyabiri zikiva mu itaka baratinya kuzagerwaho n'amapfa kuko hatagize igikorwa mu maguru mashya ngo batazasarura na duke ako kanya n'ibiri kumera iri guhitizamo Hmm.
ubwo ni ukuvuga ngo iki gishanga cyose nkongo yamaze kugeramo cyose irahari kabisa ahubwo n'inzara izanatwica naho ikintu tuzarokora ni ibishyimbo gusa nawe uyu mwaka nta kigori tuzabona uzaze mu kwa gatanu mu kwa gatanu ibyo bigori bimaze kwegera hejuru se nk'umanuka ugere hepfo uzasanga abaturage bari kugera batona bajugunya hariya ahantu hose njya njya usanga ngongo ihari nta ritari ubwo ubu ngubu mufite impungenge ko mutazasarura ibigori ntabwo tuzasarura kuko ubundi imeze nabi cyane amuka byaratobaguritse ntabwo byabiheka bya ngombwa n'iyo binahetse n'ubundi bivuyeho biba biri birwaye ngombwa byafashe ahantu hanini hose nta hantu bitari nta hantu utayisanga ubwo imirima yose ahangaha mu bugarama yafashwe na nkongo y'ibigori yose yarafashwe aba bahinzi bavuga ko uretse mu gihembwe cy'ihinga gishize basaruye neza ariko ko mbere yaho nabwo bahuye n'igihombo gikabije kubera iyi nkongo idasanzwe ifata ibigori umwaka washize usibye iseze dusaruye nta n'uwigeze abona n'ikigori na kimwe ni ukuvuga ngo muri ino myaka ibiri buriya ibigori byugarijwe na nkongo cyane muri aka gace Mm, ariko ni ukuvuga ngo iyi seze dusaruye ubu ngubu yo nta nkongwa yari yaje yari yacitse none ubu iyi seze dukurikijeho niho yongeye kugaruka ubundi hari igihe wica utera umuti igipfuye kigapfa no hakabamo n'ikindi kipfunyikamo hirya cya kindi ugasanga cyabyaye amagi n'ubundi ki- giteje ibindi bigori iyo umwaka ushize tw- ntabwo twiriwe dusarura ariko ubu noneho uburwayi bwongeye kugaruka bwo sinzi uko bimera barasaba leta kubaha imiti yiciye inkongwa kugira ngo baramire imyaka yabo itarangirika cyane abasaba imiti nyine tuzateramo undi mwaka bari bayiduhaye ariko ubu ngubu nta yindi yari yaza sinzi ba goronome niba batari kuyibona twamenya nta yindi baratuzanira umuyobozi w'akarere ka rusizi bwana harerimana frederic avuga ko bamaze kumenya ko iyi ndwara yatangiye kugaragara mu mirima y'abaturage kandi ko biteguye ibikenewe byose mu kuyirwanya ntabwo ari ibidutunguye n'ubundi buri gihe tuba twiteguye ko ako gakoko gashobora kwibasira ibihingwa cyane cyane muri kiriya gice cya bugarama ubu rero icyo dukora ni uko imiti irahari kugira ngo umuturage igihe cyose abonye hari icyo kibazo abe yabona aho agurira umuti ariko noneho n'ikindi ni ukurwanya iyo ndwara binyuze mu miganda nko muri sezo yabanjirije irangiye icyo kibazo twarakigize ariko dufatanije n'inzego zose n'abaturage tujya mu mirimo y'abaturage dutoragura izo nkongwa zishyiramo ku buryo abaturage bejeje n'ubu ngubu rero turizera ko uburyo twakoresheje ubushize n'ubunini bw'uburyo tugiye gukomeza gukoresha tukaba twumva rero nta kibazo twavuga kizagaragara muri iyi sizoni kubera ko ikibazo tukimenya hakiri kare tugahita dutangira gukumira hakiri kare uyu muyobozi arizeza abaturage kuzabona umusaruro uhagije muri iki gihembwe cy'ihinga usibye ko natwe nk'ubuyobozi tujya dutanga imiti ku muturage tubona ko hari ikibazo gikomeye kirenze bisaba ko tumufasha ariko tugakora n'imiganda n'abaturage tukaba twumva izo mpungenge ntabwo twavuga ngo abantu ntibazigire kuko tutagize impungenge ntabwo twafata ingamba ntitugire impungenge ariko tumenye n'amahirwe ahari atuma duhangana n'ikibazo tumenye n'ubundi buryo bwose twakwifashisha ariko nk'ubuyobozi turabizeza ko tuzabikurikiranira hafi ku buryo nta kibazo cy'amapfa kizaba minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi ivuga ko iyi nkongo idasanzwe y'ibigori iterwa n'udukoko tubyarwa n'udusimba two mu bwoko bw'ibinyugunyugu bitera amagi ku bigori mu gihe cy'imicyo abashinzwe iby'ubuhinzi bavuga ko ubukana bw'iyi nkonga bushingiye ku kuba imaze iminsi ihinduka igikonoshwa nyuma kikavamo ikinyugunyugu kikaguruka ahantu hose gitera amagi ku buryo nibura mu minsi itatu icyo kinyugunyugu gishobora gutera amagi ibihumbi bibiri ayo magi niyo akura akavamo urunyo narwo rukavamo nkongwa ikaba ishobora no kororokera mu bindi bihingwa nk'amasaka n'urubingo mu rugendo rufata iminsi igera kuri makumyabiri n'umwe nakwibutsa gusa ko iyi nkongwa yagaragaye muri tumwe mu turere tw'intara z'uburasirazuba amajyaruguru uburengerazuba n'amajyepfo ikaba yarigaragaje cyane mu ntangiriro z'umwaka ushize wa bibiri na cumi na karindwi claude ganza munyamagana i rusizi mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwa radiyo ijwi ry'amerika
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro ijwi ry'amerika ryahariye amakuru avugwa mu ntara z'uburundi n'inkambi zahungiyemo abarundi iwanyu mu ntara mugikurikirana kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu isaha indwi z'umurango ku ijwi ry'amerika umviriza ijwi ry'amerika umenye amakuru avugwa mu ntara z'uburundi no mu ikambi zahungiyemo impunzi z'abarundi iwanyu mu ntara ni ikiganiro ijwi ry'amerika ryahariye amakuru avugwa mu ntara z'uburundi n'inkambi zahungiyemo abarundi
radiyo ijwi ry'amerika isamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri Sierra Leone umukuru w'igihugu mushasha yaraye arahiye icese muri ayo mabanga ni perezida bio ibindi kuri inkuru mugenzi wacu fidel niyo ngabo turi kumwe ku murongo fidel utubwira muri make iyi nkuru nshasha twaronse urakoze oriane nibyo julius madabio yarahiye mu mabanga ya perezida mushasha w'igihugu cya Sierra Leone inyuma y'uko atsinze inshuro ya kabiri y'amatora y'umukuru w'igihugu biyo yarahiye gatoya imbere y'isaha zitandatu zo mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu gatoya nyuma y'uko umugwi ujejwe amatora mu gihugu utangaje ko ari we yatsinze amatora yo ku munsi wa gatandatu biyo ayoboye umugambwe Sierra Leone People's Party akaba yigeze kuba umusirikare mukuru yatsinze hafi n'ibice mirongo itanu na bibiri ku ijana by'amajwi yatsinze samura wilson kamara yahoze ari umushikiranganji ajejwe imigenderanire wo mu mugambwe all people's congress kamara yaronse ibirenga gato y'ibice mirongo ine n'umunani ku ijana by'amajwi mu nshuro ya mbere y'amatora yabaye ku itariki indwi z'ukwezi kwa gatatu nta mukandida n'umwe yashikanye ibice mirongo itanu na bitanu ku ijana by'amajwi byasabwa n'ibwirizwa shingiro kugira umukandida atahira insinzi burundu abantu imiliyoni zitatu n'ibihumbi ijana bariyandikishije gutora nk'uko bitangazwa n'itororokanizo ry'amakuru ry'abafaransa afp julius Mad mada bio yagize urugamba rwo kurwanya ruswa ikibazo nyamukuru mu gikorwa ciwe cyo kwiyamamaza akaba asubiriye ernest bay koroma yarangije ibiringo bibiri ngiyo rero inkuru dufise muri iki gihe ku byerekeye Sierra Leone urakoze cyane Fede niyo ngabo bandanye dukurikirane hafi iyo nkuru ayandi makuru yadushikiriza mu buryo burambuye mu kanya kari imbere ahandi naho umufasoni w'umunyarwandakazi ku izina rya godelive mukasarasi yatanguje ishyirahamwe riharanira ineza y'abafasoni eh, n'imfubyi za jenoside ishyirahamwe ryitwa sevota aherutse guhabwa igihembo nk'umugore w'intashikirwa na guverinoma ya amerika mukasarasi yari mu bagore cumi bashimiwe ku ruhara bagize mu guharanira amahoro no guteza imbere abagore ku buryo byashobora no kubangamira amagara yabo ubuzima bwabo mu kanya gaheze mugenzi wacu edi gwema yaganiriye na madame mukasarasi ari kumwe na bamwe mu bagore bagize iryo shyirahamwe rya setova mukasarasi yatanguye avuga uko yakiriye ako gashimwe narishimye cyane cyane ari kubera ko ari igihembo cy'ubutwararumuri kandi ku kugira intwararumuri indashyikirwa mu byo biba bikabije ko abantu bashobora kugushyikira ni ikintu kiba gikomeye gishimishije cyane ko kizafasha gukomeza ubutwari mu muryango sevuta gukomeza ubutwari mu nzego zinyuranye mbamo narishimye cyane muri uwo muhango wahawe ijambo kuvuga mu izina ry'abandi bagore mwari kumwe icumi bahawe igihembo urivuga imbere y'abakozi bakuru ba minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya leta zunze ubumwe za amerika ndetse n'imbere y'umufasha wa perezida donald trump ariwe melania trump icyo gihe byari bimeze gute uhabwa icyo cyubahiro cyo kuvuga mu izina ry'abandi numvaga ari ishema nk'umunyarwandakazi wagiye nyine guhabwa igihembo nk'umunyarwandakazi watojwe hakurikijwe gahunda nziza y'igihugu cyacu yo guharanira kwigira yo guharanira uburenganzira yo guharanira amahoro ukaba umuteramahoro numvaga nishimye mfite n'ishema nk'umunyarwandakazi wavuye i kamonyi wavuye mu rwanda akaba ari ihagarariye imbere ya zariya nzego avuga ibyo yakoze bijyanye n'uburenganzira bwa muntu avuga intera u rwanda rumaze kugeraho n'intera u rwanda rumaze kungezaho ishema rikomeye cyane noneho reka tugaruke ku bijyanye n'ibikorwa by'umuryango sevota ku muntu udasobanukiwe neza ibyo mukora umuryango wanyu ugamije kugera ku kimukora iki umuryango wacu ugurira abantu cyane cyane abagore uburenganzira bwabo ugafasha n'abagore bahuye n'ihohoterwa rinyuranye cyane cyane ihohoterwa ryo gusambanwa ku ngufu bakabyara abana babutse ku ihohoterwa kwiremamo icyizere cy'ubuzima bagakira ihungabana bagakunda abana babo bakajya mu bikorwa binyuranye by'iterambere byaba ibyo mu buhinzi byaba ibyo mu bworozi cyangwa iby'ubucuruzi n'ubukorikori n'ibyo guhanga udushya birumvikana bakaba abantu biyemeje kurwanya ihohoterwa nabo ubwabo kandi bagaharanira kurwanya amakimbirane hagamijwe amahoro bakigisha abandi kandi nabo bakaba intangarugero ikindi kandi duhugura urubyiruko urubyiruko rukaba mu makarabu amakarabu y'amahoro n'iterambere nabo bariga bahugurwa mu nyigisho zinyuranye Vestine mukasekuru uranyumva ndakumva ndakumva yego nawe uri umunyamuryango wa sevota umwe muri mwe yahawe igihembo nk'umugore w'intangarugero ku rwego rw'isi yahawe na leta zunze ubumwe za amerika mwebwe bagenzi be mwabyakiriye gute natwe bagenzi be ni ikintu cyadushimishije cyane kubera ko natwe iyo turebye twabonaga icyo gihembo gikwiye dukurikije imirimo ya sevota dukurikije ibyo akora dukurikije iki natwe twumvaga icyo gihembo rwose gikwiriye nk'umugore w'umunyarwanda umaze igihe kingana iki mu muryango sevota icyenda kane mu kwa cumi n'abiri igice makumyabiri n'umunani niho sevota naho itangiye ndi umwana w'imfubyi ubu nkaba ndi umubyeyi nanaranashingiye nanuzukuruje nk'ikintu cy'ingenzi ukesha uwo muryango mu buzima bwawe ni nk'iki nk'ikintu nkesha uwo muryango cya mbere ni uko yankigije ihungabana nanone ikintu nkesha uwo muryango ni uko yamfashije ku mwana nabyaye ku ihohoterwa ubwo umwana yari afite ikibazo mu muryango nanjye mfite ikibazo mu muryango ariko umuryango sevota nambereye mama umbera umwana umbera se w'abana urabarihirira uramurihirira ubwo byatwaga ko mu muryango mbaye gicibwa mfite umwana w'interahamwe ariko byabaye ngombwa yuko sevota umwana aba nk'umwana nk'abandi ariga ubu ngubu yarangiriza aho bita rwamagana kubera umuryango sevota wowe se eh, wumvaga hari ikibazo biguteye kuba ufite uwo mwana njyewe n'ikibazo nari mfite cyane cyane ni uko nka uwumubyara ari nawe wanyicura umubyeyi no kumwakira nanjye byari byarangoye kubera ko umubyeyi wanjye umbyara witwa ko yamfashe ku ngufu ari we wanyiciye n'umubyeyi ubwo kwakira uwo mwana rero ntabwo byari byoroshye ariko mukasarasiyo deriva niwe wabigizemo uruhare anyereka ko umwana ari kimwe nk'abandi umwana nta cyaha yakoze nta n'icyo azira nanjye numva ko ku mwana atari we wabigizemo uruhare noneho bikubitiye n'igihugu cy'amahoro ndi umunyarwanda nk'abandi mpabwa agaciro n'umwana ahabwa agaciro mbasha kwakira umwana wanjye neza Ah, Cecile nawe uri umwe mu bantu bagiye gutanga ubuhamya mu rukiko mpuzamahanga rwashyiriyeho u Rwanda Ah, kandi tuzi ko nubwo gusambanya abagore n'abakobwa ku gahato ari icyaha cy'intambara ku rwego mpuzamahanga kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na cumi n'icyenda ariko icyo cyaha cyari kitarahanwa na rimwe kugeza akayezu ahamijwe iki cyaha akanagihanirwa ibyo ahanini ni ukubera uruhare mwagize mu gutanga ubuhamya ibyo kuri mwebwe bivuze iki kuri twebwe turabishima cyane kuko ni igikorwa cy'ubutwari kuri twebwe bigaragaza ko turi umusemburo w'amahoro ku isi niba hari hashize iyi myaka myinshi icyo cyaha ariko ntigihanirwe bye- byemewe n'amategeko y'isi yose bikaturuka kuri twebwe bigahanwa n'amategeko ubu ngubu ku isi yose bivuze ko twebwe twabaye umusemburo mwiza ku isi yose ntabwo ari kenshi abantu batinyuka ah, ngo bemere ku mugaragaro ku karubanda ko bakorewe ibyo byaha mwakoze iki kugira ngo mutinyure abo bagore byari bikomeye cyane kugira ngo nabo bemere kujya gutanga ubuhamya kuko mu muco nyarwanda no mu muco hari mu rwego rw'isi ntawivuga ku byerekeranye n'igitsina byabaye rero kubigisha byabaye kubinginga byabaye gusa hari nk'uko umuntu ababwira ati gerageza gerageza kuko icyo cyaha wakorewe nta wundi uzakivuga usibye wowe wagikorewe ntabwo ari abandi bagore batakorewe icyo cyaha bazakivuga si n'abagabo bakoze icyo cyaha basa- ba- ba- bakora ayo mahano bazabivuga ni mwebwe mwebwe ubwanyu muzafata iya mbere mugace- mukareka guceceka tukarwanya ubudahanwa mbere rero ntizabyakiye ariko buhoro buhoro uko duhuye tubiganiraho dukora amatsinda yo kubyitoza kuko twarabyitoje kugira ngo bashobore kujya gutanga ubwo buhamya barabimenyereye bumva ko koko ari ngombwa kuvuga uko byagenze cyane cyane iyo uvuga icyakubayeho utabeshya uvuga uko byakugendekeye na- bi- ntabwo byo bikomera ariko biba bikomeye iyo wivuga nagomba mbaze uwo mutumire numve ko ko bashobora kubinyishura ese aba bantu bafashwe ku nguvu bakaba barabyaye abana bakagira abase bakagira nibaza ko atabo baraba ese ko hari ihungabana kw'abo badamu bafashwe ku nguvu aba bana bobo impera n'imperuka zabo zizoba izihe bataba- batabona base hamwe ba- batanabona na ba nyina bamwe bamwe kuko bashobora kuba baravutse aba- ba nyina bagapfa abandi bakaba bahari none bo bo mu iryo hungabana bazofashwa iki cyangwa bazofashwa nande akabazo nari mfite nako abo koko natwe turabafite hari abavutse ku hohoterwa ba nyina bakaba barapfuye icyo gihe iyo hari umwe mu muryango wa w'iwabo wa nyina uhari niwe ujya mu matsinda yacu y'ubufatanye yari ntawe dukomezanya gahunda n'umwana gusa nta wundi muntu hanyuma abafite ba nyina rero ni babo ba nyina twabashyize mu matsinda yo- y'ubufatanye n'ubufashanye abana rero ubwabo nabo kubera uburyo batwi- babatwishe mu byago mu bibazo mu mahano mu kaga abana nabo habaye taransiferi y'i- y'ihungabana ijya mu bana banavutse ntabwo bakiriwe n'abandi bana ahubwo bagize icyo nakwita amateretanse infantile ku- kucunaguzwa kubwirwa amagambo mabi gufatwa nta- nabi aho rero mu- mu bukure bwabo kuko twatangiye gukorana nabo batangiye kugira imyaka icumi cumi n'ibiri ni- ni- bari bafite ihungabana rikabije bafite umujinya ukabije kubera uburyo nabo ba- bafatwaga bagize imyaka cumi n'itatu cumi n'ine batangiye kubaza ba nyina ba y'aho bari batuye cyangwa se bari aho bahungiye bagafatwa ku ngufu n'abantu bihimbye amazina n'abantu benshi babakuranwaho urumva abenshi ntibazi base b'abana hanyuma n'umumenye ise w'umwana ntamwemera kuko bashaka cyangwa imiryango ya ba se b'abana ntibemera kuko abenshi nk'uko nabivuga ba se batakiriho noneho umuryango rero y'uwo utakwemeye ugomba kwiga kubyemera kuko ntabwo ugomba guhora uhangayikishijwe n'uko udafite so ahubwo wakagombye guhangayikishwa n'uko ufite iso mukuru witwa leta witwa igihugu cyakuzaye ari nayo mpamvu twinjiye muri gahunda ya ndi umunyarwanda kuko abo bana nubwo badafite base bo ku mubiri ariko bafite igihugu kibakunda Vestine Mukasekuru icyo kibazo yari agifite murakoze cyane icyo kibazo cyambayeho uwo mwana ndamufite noneho ngewe akaga naje kugira ni uko noneho tumubyara ari nawe wishe mama kumugaragaza ubwo rero kumwakira byarangoye ndetse bituma mba n'igicibwa mu muryango ku muntu witwaga ko yari asigaye biba ngombwa byo kuvuga ati ntabwo tuzajya dusangira n'inzigo ntitwabana n'inzigo noneho nanjye nakubita ku muheke nakubita ku by'ise yakoze nakubita no ku by'imiryango irimo kunkorera nanjye rero ubwo urumva ko bitari binyoroheye byakuze gutyo rero umwana ku buryo byatumye nagira ikibazo avuka ari n'umunyamahane uteye ubwoba nk'uko ise yari ameze nari akana gato nari mfite imyaka cumi n'itandatu yaranankubitaga mu myaka irindwi rwose yarankubitaga ntera n'amabuye nanjye nkamubwira nturi ubwoko bubi ibyo nanjye ni rwose ubwo rero niyo mpamvu umuryango sivota niwo watumye uwo mwana amenya nanjye ndamumenya udushyira hamwe uraduhuza urumva ko nanjye aho nagezaga iyo yakuraga ibi nahita amubonagamo se ibyo koze byose nkahita amubonamo se nkahita ntekereza mama aho ari cyangwa se abavandimwe banjye inka z'iwacu ko yazijyanye nkahita ndimubonamo iteka ryose nkamubona ko ari uwo nguwo ariko uyu munsi wa none ni umwana nkunze ni umwana unkunda ku buryo ariko ibyo byaturutse kuri sevota iyo sevota itabaho ari umwana ntiyari kuba ariho nanjye ndumva ko ntari no kubaho no mu muryango wari usigaye nari ikibazo ese uyu muryango wanyu ukorera aho mutuye gusa cyangwa se ni umuryango ukorera mu gihugu cyose umuryango wacu sevota ufite icyicaro ku kamonyi mu murenge wa remera rukoma ari naho ubundi ari naho uno munsi wahuye n'ababyeyi bageze kuri magana atatu mbereka icyo gihembo twasuwe n'umushyitsi wavuye muri ambasade y'abanyamerika ukaba ufite rero n'ibiro i kigali mu mujyi ku kimisagara mu murenge wa nyarugenge twimutse muri gasabo niho twakoreraga tukaba dukorera rero mu turere cumi na kamwe aho rero dukorera tugenda dufata amatsinda y'abantu twahawe n'ubuyobozi n'abo twishakiye cyane cyane nk'abo bagore baba barahuye n'isanganya mu gihe cya jenoside
uyu rero yari madame godelive mukasarasi yaronse agashimwe hano muri amerika ku ishyirahamwe afise ryitwa sevota riharanira ineza y'abapfakazi n'imfubyi za jenoside yari araganira mu kiganiro muri sangana mugenzi wacu edi gwema ikiganiro cyose rero murashobora gucumviriza mugiye kuri site yacu ya interineti ikiganiro kimara isaha hari mu kiganiro muri isanga musanga musanzwe mwumva buri munsi tubashikiriza kuva saa kumi gushyika saa kumi n'imwe site yacu ya interineti rero mushobora kujya ko mukacumva icyo kiganiro cyose n'ibindi biganiro ni wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com tubibutse ko hari n'amakuru n'ibiganiro kuri facebook yacu na twitter aderese zacu ni voa radiyo yacu murashobora kandi no kutwandikira email mugashikiriza ibibazo n'ibyiyumviro ku biganiro n'amakuru tubashikiriza aderese ni radiyo yacu arobaze gmail akaburungu com ndabashimiye mwe mwese rero mwaduteze amatwi ku biganiro n'amakuru byo kuri ino saha muri studio gatanu i washington dc mwari kumwe na oriyani itanga ishaka turabararitse mu bandanye kumviriza radiyo mukunda ijwi ry'amerika